sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Qophii dilbata har'aaf jenne dhiyeessuu keenya dura oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa baga ayyaana irreechaatiin isin ga'ee oduu galgala kanaatiif aan nugusuu taamireeti. Lammiiwwan Tuniiziyaa sanbata kana filannoo pirezidantummaa gaggeessaa oolaniiru. Aangoorra kan jiran Ka'ii Sa'iid filannoo kanaan waggaa shanan itti aanuu fi biyyattii bulchuudhaaf sagalee olaanaa isaan dandeessu ni mo'atu jedhamee eegama. Ka'ii Sa'iid waggaa sadiin dura aangoo ergii dhuunfatanii asitti filannoo har'aa kun madaallii biraa Tuniiziyaan sirna dimookiraasii gaggeessaa jiraachuu isheetiif mallattoo itti fudhatamaa fi jedhameera. Uummata biyyattii keessaa miiliyoonii sagalii fi tuqaa torba kan ta'u sagalee kenna jedhamee si'a tilmaamu kana keessa dhibbantaan afurtamii torba umuriin isaanii waggaa soddomii jaha hanga jaatamaati jedhameera. Bokkaan cimaa Bosniyaa Herzegoviniyaa magaalaa Saraayevoo kibbaatti namoota 18 galaafatee kudhan immoo achi buutee isaanii dhabamsiisuu ibsame. Aangoon akka jedhanitti lolaan cimaa kibba magaalattiitti mudate kun daandiiwwan riqichootaa fi bilisaalee diddiigeera jedhameera. Rakkoo lolaan qabatee Bosniyaa mudate kana deeggaruudhaaf gamtaan Awurooppaa gaaffiin kan dhiyaateef naa ta'u Montenegro, Krooshiyaa, Masidooniyaa Kaabaa fi Poolaand akkasumas Cheek Rippaabilik lubbuu baraarsitoota gamasitti erganiiru. Bosniyaan miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uudhaaf biyya kaadhimamtee jirtu ta'us oduun wal qabatee nu ga'e addeessee jira. Alleellaa xiyyaara Israa'el masgiida Gaazaa tokko irratti fudhatteen namoonni kudha sagal ajjeefamuu aangoon Palestaan beeksisan. Gama lamaan humnoota Hamaasii fi Hizbollaa irratti tarkaanfii fudhataa kan jirtu Israa'el duula ishee kana finiinsuudhaan Gaazaa fi kibba Beeruut haleeluu sanbata kanas itti fuftee oolteetti. Alleellaa masgiida Gaazaatiin uummata waraana baqatee achitti da'oo godhateetu boombii sanaaf saaxilame jedhameera. Kana malees Namoonni afur biroon immoo mana barumsaa naachuma magaalaa sanatti itti dhiyeessanii turanitti ajjeefamaniiru jedhameera. Raayyaa waraanaa Israa'el ibsa baaseen bakka kan lamaanuttiyyu hidhattoota irratti qiyyaafadhee dhukaasee jedheera. Dhumarratti Raashiyaan edda galgala Yuukireen diroonii 87 haleeltee lubbuu nama tokko galaafattee jedha oduun Asoshiyeeted Pirees. Humni qilleensaa Yuukireen gama isaatiin diroonii 87 itti dhukaafame keessaa shantamii ja'a qilleensa irratti fashaleessuu saaddeessee jira. Raashiyaan diroonota 87 kanneen malee misaayila gosa adda addaa afur kutaa biyyattii garaagaraa akkasumas magaalaa guddoo biyyattii Kiiviin dabalatee furguggeessuu ishee fi sana keessaas lamaan isaanii ofirraa qolachuu humni qilleensaa Yuukireen addeessee jira. Haleellaan diroon Yuukireen irratti akkas heddumate kun pirezidantiin biyyattii Volodimir Zelenskiin mala injifannoo qaba isa jedhan onkololeessa kudha lama biyyoota meeshaa waraanaa gumaachaniifiif akka dhiyeessan ergii dubbatan guyyaa tokkoon booda ta'e. Zeleniskiin karoora injifannoo ittiin jedhan sana torban darbe as Waashingtanitti pirezidaant Joo Baayidenitti dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata ture qophii keenyaaf wajjin turtii gaarii. Oduu keenyatti aansuudhaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa gabaasaan keenya inni jalqabaa. Dilbata irraa ganamarraa kaasuudhaan sirni kabaja irreechaa hora arsadiitti gaggeeffameera. Hirmaattonni gabaasaan VOA dubbise. Horri arsadii malkaawwan irreechaa hedduu fakkeenya Oromoodhaaf immoo bakka xiiqiiti jechuun himan. Irreecha kanarra kan turan pirezidantii waldaa Macaaf Tulamaa obbo Dirribii Damsee. Irreessa kana duraan warri jalqabee nama ja'a qofa turanii akka irreeffatan yaadachiisanii amma Faajjiin abbaa gadaa akkas babal'atis rakkoo hedduu keessa darbamee kan ta'e ta'uu dubbatan gabaasaan keenya galmoo daawit yaada hirmaattotaa walitti qabee dhaggeeffadha.
Maqaan koo gammachuu nagaasaan jedhama. godina shawaa lixaa aanaa dandii magaalaa gincirraa kananama kaleessa hora finfinnee turre har'a immoo kaleessa galgala immoo akkas hora arsadee magaalaa bushooftuu gallee magaalaa gincirraa kan nuti dhufne uffata aadaa oromoo akkaataa kanaatiin hodhisiifannee haala bareedaa ta'een haala miidhagaa ta'eetiin akkaataa kanaatiin baroota baay'eedhaaf deddeebinee dhufaa jirra jalqaba duraa hora arsadee irratti jechaadha irreechi kan inni deebi'uu jalqabe oromoon kan walitti dhufuu jalqabe hora arsadee irratti horri finfinnee yeroo dhiyoo keessadha kan inni deebi'e asitti wantoonni garaagaraallee oromoo irratti wanti garaagaraallee ta'ee jira hin beekama yeroo darbe keessa kanaaf nuuf horri arsadee seenaa addaa qabna jechaadha hora arsadee irraa.
sagaltamii saddeet jaha taanee dhufne ani hin dhufne bara sana sagaltamii sagal saddeet ani isa sagaltamaa isa sagaltamaan dhufe kudha sagal sagaltama bara sana kudha afur taanee dhufne malkaa kana akka kanatti utuma namni itti hidhamu utuma namni itti reebamu namni akka waldee araarsoofaa ammallee qaama hir'ate asumatti reebanii eenyu mucayyoon tokkollee dhibeeduma kanaan duute akka kanatti utuma nu dhoowwanii utuma nu abaaranii har'aan geenye har'a nama kuma dhufe nama kudha shantu dhufe nama soddoma dhufe miti miliyoona kudhan moo kudha lama na waaqa kanaan nu gahe itti gammanna Humna isaa jabeessee afaan isaa tokko haa godhu. Haa godhu. Afaan isaa tokko haa godhu. Haa godhu. Yaada isaa tokko haa godhu. Haa godhu. Hamaan irraa haa qabu. Haa qabu.
Amma mootummaanis harkarra qabee kunoo faajjiin abbaa gadaallee ulfina argatee malkaatti hidhamee kudha sagal sagaltamii tokko horima keenyaan horii walitti buufnee binnee faajjii kana gurraacha diimaa adii kana hojjechuu dadhabnee dachaasaa bantii dachaasaa jiru. Shiboo korreentii diimaa gurraacha adii bitee kukkutee kukkutee kukkuteetti morma ijoollee takka kaa'amu godhe shiboo korreentii gaafa sagaltamii ja'a dhimma finfinnee irratti gaafa waajjirri macaatu lamaa saamamu nu jalaa fudhatan. Asitti reebamnus asitti namni keenya kun obbolaatti nam'een harkaa du'us ittuma fufe asii ka'eet addunyaarra dagaage kanaaf malkaa kan akka hoodaattan jaalladha nama rara lubbuun jiraadhee baataniitu asbalina agarsiisanii na deebisanii nan jaalladha kanaaf irreechi oromoo hin tokkoomse addunyaa irratti beeksise har'a ameerikaanii kibbaa yaadadhu malee awurooppaatti jira eeshiyaatti jira awustiraaliyaatti jira biyya hindiitti biyya arabaatti ni irreeffatamaa hin mul'ise har'a namni kana argu kana argu akka oromoo taate ofumaan sitti hima imbaa ambaasaadara oromoo ta'e kun akka kanatti.
Gajechuun ijoollummaatti kan maqaa dhalootaa caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kun natti himanitti jechuudha. Safara keessaa ijoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gajaa maal maal maal jedhaniitu gajoo jedhan jechumaan naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaa isa dhalootaatu isa maatiin naa moggaasanitu hin taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilaa'oon weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbiirraa ka'a. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan zariin wadaajoo faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraa charchiin nu laatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo naqamtee riifti vaalii baradheen ture yeroon achi deeme keessatti muuziqeenyaa toomaas baqqalee jedhamutu jira muuziqeenyaa baay'ee cimaadha sirba leencoo gammachuu isa moqoxxaa'ee faallee isaatu hojjete mucaan ammasiin jedhu kanatu toomaas baqqalee hojjete sirboota ichumchumme ichumchumme ichumchumme sirba yoosef asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti toomaas baqqalee wajjin wal barreega istiidiyoonni naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalaatti faarfannaa hojjeta. isa biratti tuma muuziqaa baradhuu baradhuun dinqisaa um, dinqisaa beektaa dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna durayyuu maatii madhaa eh, isa biraan dhufe egaa ergan toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha asii finfinnee.
gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gola hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare sana boodas duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garasitti goruu hima amma istuudiyoo muuziqaa mataasaa erga hundeeffate ganna ja'a darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhe dheedhinatti tolu keessaa isa tokkodha. Istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii hojii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootaan irra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harka hin jiru ta'e carraan baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan jiru artistii Zaree Wadaajoo lakkisaa nu dhiisaa kan jedhu sirba sanaan ati hojjete. Ani ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sanaan ati hojjete. sirba jaagama jaagama taadala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha inni gara kallattii gara sirbaatti jaagama taadala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba fiikoottu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilaa'uun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hamba'aa jedhu kan ganna darbe inni weellisee gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhee kallattii maasteringiidhaan kan jiru iyyoob kaasawwantu hojjete. Walaloon isaa sirbootichi sirboota aadaadha. Xinnoo ishee moodifaayi goone xinnoo ishee gara ofii keenyaatti deebisne ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti. Goodarree ishee hambaa goodarree yaa hambaa goodarree ishee. Tulluu baambasii harreen hin qottu ijoollee Oromoo gadheen hin mootu leeqarraan gamaa gaara baaseenaa dafeensiif dhufaa na eegi amma yaa hambaa goodarree ishee jedhe keessa darbanii hambaa jedhanii faana waamu namni baay'een. jechi gaalaadha amma amma akka sirbi sun keessa galee amma akka fudhatama argate maqaa koo dagachiisee sirba sanatu sirba sanaan faana na waamu beekta namni baay'een natti tola gaa kun immoo wanta uummatarraa argattu ni ree wanta tokko uummataaf hojjette uummati deebisaa gaafa akkasitti immoo sitti agarsiisu akkati wanta sana caalu hojjettuudhaaf si kakaasa.
Dhiyeenyas viidiyoo sirbaa lammataa isaa elaa jedhu kan geelloo dhaggeeffattootaan ga'eera. Gajoon dargaggoo gajoon geelloon ammaa gosa sirbaa gadi fageenyaan ilaalamuu qabuudha jechuun dubbata.
Dhugaa dubbachuudhaaf nuuni aadaas hawaasaa isa oriijinaala sanaan qaqqabanne nu garuu geelloo isa sirrii kumkummee dhadhee uummati akka isaatti dhaga'aa ture iddoo kan biraatti isa sirbamu eessa dargaggeessi nafu maal maal maal isa jedhamu sana hin agarre nu seenaa masaa dhageenye sirbootuma haftee jiru immoo sassaabbannee sirbaarra malee oriijinaala isaa sana hin qaqqabanne nu. Yoo aarii qabaattis ittiin ibsachuu dandeessa. Miira jaalalaas ittiin ibsachuu dandeessa. Jaalala yeroo isin jedhu jaalala kan shamarree fi gurbaa qofatu hin taane jaalala biyyaallee jaalala biyya kee akkatti jaallattu geelloon geelloo sana keessa jira gaa kun hundumti isaayyuu.
Gajoon amma albamu muuziqaa hojjetaa akka jirus ni hima. Geellootti dabalataa sirboota aadaa fi kaan kan godinaalee Oromiyaa hedduus albamiin isaa eegaras ba'a jedhe kun akka of keessaa qabullee hime. Muuziqaan Oromoo amalaa fi gulantaa muuziqaa addunyaa keessa kan seene waan hin taaneef addunyaan akka muuziqaa Oromoo wal baruu fi akka hojjetus dubbate.
Afaanicha keessaa jechoonni baay'een jechoonni ol ba'anii jechoonni googiliin hin beekne baay'eetu jiru. Kanumti keenya iyyuu jechoonni addanaatti Jimma keessatti dubbataman Arsii keessatti kan hin dubbatamne jira miti asii Wallaggaatti kan dubbatamu Shawaa keessatti yookaan Boorana keessatti kan hin dubbatamne jiran amma kana garaagarummaa isa qabu kana googiliin tokko gochuu isaa rakkata. Isa kana egaa akka aartiitti akka nama wanti tokko xinnoon tokko galteefitti amma naa danda'ame jenerii addunyaaleessaa keessaa tokko gochuun barbaada jenerii afaan Oromoo jenerii muuziqaa afaan Oromoo. waaqayyo immoo nu gargaara dheeyyaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu daawwit Finfinneerraa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaat Murdaati. Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kanaa akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana, aadaa aadaa akkan urgaa'u. Caalaa bultumiin jalqabna. Andu'aalem Goosaa albeemii isaa tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati. Yeroon kan abbaa gadaati.
Dangatarraan. Marii eebbal maatiinsa. Dangatarraan Mete chansi mate Apa dulabia Isu matambe Birumaji wama Belbas nan wama Michile wama Siyaasni saafataadha. Ifni guddaan addeessa taatee barumti iyyuu gadaadha. Angoof jedhee addeesseen duun dhagaan kennee fudhata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Hiirumaa jiwaama. Hiirumaa jiwaama. Deelbaas nan waama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhannamanna muuziqaati. Biyyaa seenis sirba yeroodhaan wal simatuudha. Mitiire mee hadhichifnuka iyyaase.
Sirboottan afaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan Leencoo Gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara Iluu deemee sirba jaa'ibaa sirbe. Achi immoo Baaleetti darbe. Amma immoo gujii qabatee dhiyaateera. Waliin haadhan naman.
Yaaf keessumaa dhaala beeku fidaa kennu namni na takeeku dansa miidhagaa daana fikaaku naannawee daawwachuu farda yaabee anoo keessumaadhaa anoo keessumaadhaa biyya beeku fidaa kennu namni na takeeku. Kaayyaanaan deemna ayyaana. Konkomaaf daariin raawwannoo. Kaayyaanaan deemna ayyaana. Loomolaa waliin sirbinaa. Yooyaa gujii koo daraarii harkaa koo karooruu qajeeltee kaayoon kaayee toltee maanguddoon akeettee simbirreen hawa toltee maanguddoon akeettee simbirreen hawa toltee.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo Galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.